Iri ni ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC turabaramukije inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki zitanu z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe nanje Fide Niyongabo ndakubwiza ko nababajwe yuko ntarurangije noneho nibuka ko nari mwiza afite amaso manini nibuka ko nari ku muhanda nibuka iki noneho nibuka ko nta mwana n'umwe mfite noneho nibuka ko nari n'umugore n'umwe wenda uzanyemera n'uwandamutsaga numvaga ngiriye ubuntu uwo ni augustin rutayisire yabaye umusirikare wa fpr inkotanyi yarashwe mu gihe cy'intambara bikamuviramwo ubumuga bwo kutabona hari ku munsi wo kwibohora mu rwanda turavuga no ku miryango cumi y'abarundi igizwe n'abantu mirongo ine n'umunani yahungutse ku munsi wa gatatu ivanywe mu gihugu ca kenya yamara imbere yaho reka dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigirimana dushikiriza amakuru adufitiye muri iki gitondo waramutse aloyisi
baramutse fideli tuyahere muri afurika perezida wa gine ekwatoriyare teodoro obiangwema ejo ku munsi wa gatatu yatangaje ko agiriye ikigongwe abafungiwe ibya politike bose hamwe n'abanyepolitike babujijwe gukora ibikorwa mu gihugu ni mu itegeko rya perezida ryatangajwe ejo ku munsi wa gatatu kuri televiziyo y'igihugu iyo ngingo ifashwe inyuma y'aho perezida obiangwema ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana arindwi na mirongo amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda mu kwezi guheze yasabye ibiganiro n'imirwi itavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe imigambwe itanu ya politike yaramaze kwerekana ubushake bwo kuja muri ivyo biganiro biteganijwe muri uku kwezi kw'indwi mu gihe ngo umutekano wabo wocungerwa obiengwema amaze imyaka yababa mirongo ine ku butegetsi yamye yagirizwa ko intwaro yiwe irangwa no kurya ibiturire hamwe no guhonyanga agateka ka zina muntu ejo ku munsi wa gatatu igenekerezo rya kane z'ukwezi kw'indwi leta z'ubumwe za amerika niho zahimbaza imyaka amajana abiri na mirongo ine n'ibiri icyo gihugu cikukiye ikindi amerika yibutse kuri iryo tariki nyene ni batatu bahoze barongoye iki gihugu bashengeye kuri iyo tariki nyene john adams perezida agira kabiri wa amerika na thomas jefferson bashengeye kuri iyo tariki nyene mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo ibiri na gatandatu james monroe yabaye perezida wa amerika agira gatanu we yashengeye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo itatu na rimwe kuri rino genekerezo nyene abanyamerika baha ikibanza gikomeye umunsi wo kwikukira ibihumbi n'ibihumbi bahurira hamwe mu bisagara bitandukanye aho baturikiza ibi, aho baturitsa ibicanywa ataco byica mu birere mu bwongereza hari umugabo n'umugore wiwe bavugwa ko amagara yabo abangamiwe cyane ni nyuma y'aho baherewe ubumara bw'isumu bwakoreshejwe mu kuroga mu rusiya sergei skriptare n'umukobwa wiwe mu kwezi kwa gatatu ibyo byishyikirizwa n'igipolisi kirwanya iterabwoba aho mu bwongereza umugabo w'imyaka mirongo ine n'ine down sturgese hamwe n'umugore wiwe charlie lowless w'imyaka mirongo ine n'itanu babatoye bataye ubwenge ku munsi wa gatandatu ahitwa amesbury ni ku birometero cumi na bitatu uva mu gisagara ca salisbury aho sergei scriptare yahoze ari umusumyi w'urusaku ku butaka bw'ubwongereza n'umukobwa wiwe yuriya batorewe mu kwezi kwa gatatu amatohoza y'igipolisi kirwanya iterabwoba yaratanguye kugira bamenye ukuntu abo bantu bahawe iryo shano ry'ubumara umushiranganji w'ubwongereza w'intwari yo hagati sayid javide yatumye ko inama ya leta yihutirwa kuri uru wa kane kuri ico kibazo ubwongereza bwagiriza uburusiya kuba ari bwo buri inyuma y'ubwo bugizi bwa nabi kandi ko aribwo bwahaye n'ishano sergei scriptare umukobwa wiwe n'umukobwa wiwe yulia ariko uburusiya bwo burabandanya buhakana ibyo byagirije nayo imyiyerekano yo kwiyamiriza itegeko rishasha rigabanya imyaka yo gukukuruka ku bacamanza bo muri sentare nyahinyuzwa barenga ica gatatu yarabandanije muri polonye ejo ku munsi wa gatatu Leche Walesa ni umunyapolonye yigeze gutsindira agashimwe kitiriwe Nobel yari muri muri abo bagira imyiyerekano ku murwa mukuru Ivarsovi yavuze ko iyo ngingo ishobora guta igihugu mu kaga k'intambara umushikiranganje wa mbere wa Polonye Mateusz Morawiecki yabwiye inama nshingamateka y'umuryango wa Buraya ejo kuwa gatatu ko ingingo yo kugabanya imyaka yo gukukuruka ku bacamanza yemewe n'ibwirizwa shingiro ry'igihugu ariko abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango ntibashigikiye iyo ngingo bavuga ko demokarasi ya polonye ibangamiwe kandi bakagiriza leta gushaka kugenzura amasentare mwamenya ko iyo tegeko rishasha rigabanya imyaka yo gukukuruka ku bacamanza ikavanwa ku myaka mirongo irindwi gushika ku myaka mirongo itandatu n'itanu ubushinwa bucishije kuri ambasade yabwo iri hano i washington buraburira abanyagihugu kwitondera kugendera leta z'ubumwe za amerika muri iki gihe mu itangazo bwashyize ahabone ryo ku munsi wa gatatu bushinwa bubwira ko bushobora kugira bubabwira ko bashobora kugira ibibazo byo kwishyura ibijyanye no kwivuza kubera bizimbye cyane aha muri amerika cyangwa ko bashobora no kugwa mu bwicanyi bw'inkoho z'abantu barasana kwibwa kwamburwa ibyabo n'inzego z'ubutungane cyangwa guhura n'izindi ngorane iri tangazo ryasohotse mu gihe hari icuka kibi hagati y'ubushinwa na leta z'ubumwe za amerika kubera intambara y'amatagisi ku bicuruzwa hagati y'ibihugu bibiri bikomeye cyane ku isi ibandanya ivugwa
urakoze aroyisi ku makuru wejeje kudushikiriza radiyo ijwi rya amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda aho mu birori byo guhimbaza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya mirongo ibiri na kane umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame yasabye ababa ku mipaka y'ibihugu bibanyi kubuza abana babo kubandanya kujabuka imbibe baja gusaba serivisi z'ubuvuzi n'izindi muri ibyo bihugu umukuru w'u rwanda arumvikanisha impungenge ko abo bana bashobora kujabuka imbibe ntibagaruke ku mpamvu zitandukanye ni nkuru tubaza umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa ari kigali mu rwanda iyi sabukuru yo kwibohora ku nshuro ya makumyabiri na kane ku rwego rw'igihugu yizihirijwe n'umuhanga mu ntara y'amajyepfo mu murenge wa rongi ni agace k'imisozi miremire ubutegetsi buvuga ko kari karasigajwe inyuma n'amateka abakomoka ku butegetsi bwabanje kuri inshuro uyu muhango hatangijwe no gusura ibikorwa remezo birimo inyubako ziri mu mudugudu w'icyitegererezo wa horezo wubakiwe abatishoboye bari batuye mu manegeka Muhanga madame beatrice uwamariya meya w'akarere ka muhanga avuga ko aka karere abari ku munani ku ijana batuye mu manegeka bashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kuba rero aka gace kandiza kari karasigajwe inyuma n'ubutegetsi bubi nk'uko abivuga nyuma y'imyaka makumyabiri n'ine byakorewe abaturage bigaragaza ikinyuranyo madame antoinette musabyimana umwe mu batujwe muri uyu mudugudu w'icyitegererezo wa horezo watanze amashimwe ku butegetsi mu izina rya bagenzi be ngo ntibisanzwe cy'u rwanda ndabagushimira ubu bampaye inka y'inzungu n'inyana yayo ubu ngiye kubyibuha none hasigaye asa nk'abana ari igikara ariko ubu ngiye kuba inzobe amazi mu nzu amashanyarazi imihanda myiza amavuriro perezida wacu ntabwo twamenya ko twakushimira twanakurata mu ijambo rye perezida w'u rwanda paul kagame yasabye ko nyuma yo kwibohora binyuze mu rugamba rw'amasasu ubufatanye bwaranze inzego zose ari nako byakomeza na nyuma yaho mu rugendo rwo kwiteza imbere ko twafatanyije muri icyo gihe cyo kwibohora niko twifuza gufatanya urugamba rw'ubukungu rw'imibereho myiza rw'umutekano ibyo ntabwo twabigeraho ingabo z'igihugu bashinzwe umutekano uburyo bw'umwihariko tudafatanije n'abaturage perezida w'u rwanda kandi yasabye abaturage bagejejweho ibikorwa remezo kubisigasira no kudakomeza guhanga amaso leta ahubwo nabo bakagira uruhare mu kwiteza imbere ibyo twubaka ntabwo dushaka kubyubaka uyu munsi ngo nyuma y'umwaka umwe dusange bitakiriho byarasenyutse ntabwo twifuza ko byasenyuka kandi byasenyuka muri he turi he ari nako twubaka ibindi mu bikorwa remezo bahawe birimo amacumbi amashuri amavuriro imihanda n'ibindi ku kijyanye n'abanyarwanda baturiye imipaka batarabona ibikorwa remezo bihagije aho bamwe bakora ingendo bashaka za serivisi zitandukanye mu bihugu bituranye perezida kagame yavuze ko amaze iminsi yumva ko biriho kandi ko bidakwiye maze asaba ababyeyi ko bakumira abana babo ntibakomeze kwambuka imipaka y'ibihugu bituranye bajya gushakayo serivisi z'ubuvuzi n'izindi uyu mutegetsi ntiyabuze gushimangira umuhate w'ubutegetsi abereye ku isonga mu kugeza ibikorwa remezo aho bitaragwira ariko uko kwambuka imipaka bya hato na hato bigacika ntibikwiye rero mu- mu- ababyeyi muhana abana banyu ariko n'abo bana ubwo nabo baranyumva ndabasezeranya ko tugiye gukora ibishoboka byose izo mpamvu zikoreshwa zituma abantu bajya kwambuka imipaka bakajya ibintu bibiri kimwe baza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bajya kwambuka bashakisha hakurya y'imipaka babibone hafi y'aho batuye yabo iyo ni inshingano ya mbere dufite mu kuvuga ibi perezida kagame arumvikanisha impungenge ko hari igihe bamwe bashobora kwambuka imipaka ntibagaruke abo bana bazajya bagenda bitwa ngo bagiye kwivuza ubategereze ubabure ntibagaruke hariho icuruza ry'abana bash- n'abakuru barabacuruza inzego za polisi y'igihugu hano iwacu mu rwanda birirwa bafata abantu cyangwa bagarura abantu bageze mu bushinwa bageze hehe batwawe batyo gucuruzwa rimwe bakabashuka cyangwa se bakagenda babihisemo bagerayo bakagira ibibazo ugasanga barashakisha za ambasade zacu aho ziri ngo bababwire ko rwose yagize ibyago yagize atya akisanga mu bushinwa ariko ntafite n'amazi yo kunywa ntafite ibyo bamusezeranije bamutwariye ni uko ubwo ugasanga byaduhenze perezida kagame yavuze ibi mu gihe mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana ibibazo bishingiye ku mutekano muke ku mipaka ihana imbibe n'u rwanda ku bihugu bituranye byakunze gusangira akabisi n'agahiye mu minsi ishize nabwo minisitiri w'ingabo general james kabarebe yumvikanye abwira intore z'abacuruzi bari i nyagatare ko ibihugu bituranye hafi ya byose bibaniye n'ab'u rwanda umva uko yagarutse kuri uganda reba ubugande uko bumeze buri munsi mwirirwa mujyayo babafata bafunga bakubita bacunaguza buri munsi barakubize ariko ntimwumva barahondagura buri munsi bagakubita bagacunaguza abanyarwanda impunzi ubu dushakaho iki ubu ambasade yacu yo muri uganda nta kindi kintu ikora- ikora ambasade yacu yo muri uganda icyo ikora ni ukwirirwa ishaka abanyarwanda bafashwe bafunzwe bakubiswe ifunguro uhunahuna uganda muhunahuna yo mushaka iki mwakubatse igihugu cyanyu mu minsi ishize nanone kandi ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi madame Laurentine Kanyana minisitiri w'ubutabera w'u Burundi ubwo yari mu ntara ya Kirundo ihana imbibe n'u Rwanda yasabye abanyakirundo guhina akarenge abahahiraga mu Rwanda bakemera bagatungwa n'iby'iwabo ah bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali tukiri ku nkuru yerekeye umunsi wo kwibohora mu rwanda ijwi rya amerika ryagendeye abahoze ari abasirikare bari aba fpr inkotanyi mbere n'abahoze mu gisirikare cyo kwa habyarimana exfar bose bamugariye ku rugamba bahumye amaso bemeza ko inyuma yo guhuma icyabababaje ari uko bamwe batarangije urugamba bari batanguye abandi bakaba babwirwa aho igihugu bagwaniye kigeze badashobora kubyirabira ibindi twumvirize mugenzi wacu asumta kaboyi mu kagari kaga ku murenge wa masaka mu karere ka kicukiro niho hatujwe abamugariye ku rugamba biganjemo abarashwe bikabaviramo guhuma navuganye n'abagabo bamwe mu bahoze mu ngabo za rpf inkotanyi n'abahoze mu gisirikare cya leta ya habyarimana exfare nk'abantu bose bahoze ari abasirikare batujwe mu mudugudu umwe ndetse bakaba bemeza ko babana neza nubwo buri wese yambuwe kureba n'intambara yatewe n'ingabo bahanganaga abahoze ari aba fpr inkotanyi bavuga ko barashwe n'abo bitaga abanzi babo b'ingabo za leta abahoze muri exfari bo nabo bakavuga ko batewe ubumuga nabo bitaga inyeshyamba zateye u rwanda nubwo bafite amateka atandukanye bose bahuye n'ikibazo cyo kuraswa bikabaviramo ubumuga bwo kutabona bakababazwa n'uko batigeze babona igihugu barwaniraga uko cyagiye gitera imbere rutayisire augustin yahoze ari umusirikare wa fpr inkotanyi yinjiyemo afite imyaka makumyabiri n'ibiri araswa afite imyaka makumyabiri n'itandatu aribwo ingabo zahoze ari iza fpr inkotanyi zari zimaze kwinjira mu mujyi wa kigali kuri we ngo ababazwa n'uko atabashije kubona uko urugamba yatangiye rwarangiye barandashe nongeye gukanguka nko kuri uyu munsi kandi uranakoze cyane imana kongera umugisha nko kuri uyu munsi iyi ni itariki ya kane numva cecile kayirebwa avuga ngo impundu impundu impundu banyarwanda niko numvise akajambo ariko narindi narinzi ko hariya yamfashe ntazi hondi ndakubwiza uko na- nababajwe yuko ntarurangije noneho nibuka ko ari mwiza afite amaso manini nibuka ko nari komanda nibuka iki noneho nibuka ko nta mwana n'umwe mfite noneho nibuka ko nari n'umugore n'umwe wadutanyemera n'uwandamutsaga numvaga ngiriye ubuntu mugenzi we karangwa juvenali yahoze mu gisirikare cya exifari avuga ko yarashwe urugamba rugitangira amaze umwaka umwe mu gisirikare ngo hari mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe ariko akavuga ko yababajwe no kuba yararangije urugamba atabonye neza abasirikare b'inkotanyi kuko babwirwaga ko ari inyenzi atari abantu nk'abandi nagiye mu gisirikare intambara igitangira muri mirongo cyenda bo bari hanze twe twarwaniraga imbere mu gihugu ni ukuvuga ngo ubuzima bari bafite hanze bwari butandukanye n'ubwo bari mu gihugu imbere twe twari dufite ibikoresho twari dufite na leta yatwitagaho yewe na- narasiba ahantu bita ikiyombe nk'uko nari ndi ku rugamba koko nkaza kuvamo amaso iki kintu ngewe cyaje kumbabaza cyane ni uko naje kuvamo amaso ba bagenzi banjye bakaza gufata igihugu ariko simbashe kuba- kuba- kubabonesha amaso yanjye nk'uko mbere ubundi uh, hari abavangura ngo ni inyenzi ngo zifite imirizo ibyo niko bav- babivugaga icyambabaje ni uko baje gufata igihugu naravuyemo amaso simbabone abenshi mu basirikare bamugariye ku rugamba mu ntambara yahuje abahoze ari abasirikare ba fpr inkotanyi ndetse n'ingabo za leta z'icyo gihe harimo abari bakiri bato bururu auguste yinjiye igisirikare cya fpr afite imyaka makumyabiri gusa nyuma y'imyaka itatu yahise araswa abaho atabona aganira n'ijwi rya amerika yavuze ko mu minsi ya mbere yumvaga ashaka kwiyahura ngewe ubwo muri atandatu maze kuyarangiza namenye ko ntareba kwiyashyira bi- birangora ashaka kugira ngo nanjye niyahure kwiyahura ndabigerageza ariko burya abaganga n'abanyabwenge baje kunyereka bagenzi banjye bacitsemo ama- ama- amaguru banyereka bagenzi banjye bacitse amaboko ndavuga nti uzi ko wasanga burya ahubwo ndi muzima aba basirikare bamugariye ku rugamba umwe ahiga undi uyu munsi bahurijwe hamwe ndetse babasha no gufashirizwa hamwe basobanura ko nubwo bahoze bahanganye ariko ubu batakirebana nk'abanzi ahubwo babanye neza nta wishisha undi twamaze guhunguka ni ukuvuga ngo uretse nanjye n'abandi bose bagarutse b'abasirikare baratwemeye batuvanga n'izindi n'izindi ngabo utabona Eh, ntabona baduha ibyo ibyo bagenera abandi ikintu kinezeza cyane aba bagenzi banjye twarwanye ntawari uzubi tuza gu- no gukomereka ariko ikintu kinejeje ni uko tubana tuta- tutabona kandi tukaba twarinze turi bamwe dusangira abonye agafata akagasangira na mugenzi we mbese rero ntabwo yasanga ku nzira cyangwa ngo umusange ku nzira mbe namugira nabi cyangwa yangira nabi cyangwa yavuga ngo ngo uyu nguyu ngo ni isefare cyangwa se ngo nyivuge ngo uyu ni rpf oya twumva ko ari igisirikare kimwe twumva ko duhu- duhujwe ni- ni- n'ubuzima bumwe n'iki tukaba dusangiye igihugu umunsi wo kwibohora wabereye mu midugudu yose aho abaturage bahuriraga bakaganirizwa ku mateka yaranze urugamba rwo kwibohora asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc naho ku nkuru yerekeye burundi imiryango cumi y'abarundi igizwe n'abantu mirongo ine n'umunani yahungutse ejo ku munsi wa gatatu ivanywe mu gihugu ca kenya bamwe muri abo bemeza ko bahunze kubera ingorane zashikiye igihugu c'uburundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abandi nabo bakavuga ko bahunze inzara yibonekeje mu myaka itandukanye mu ntara ya kirundo bose bavuga ko bahungutse kubera bari babayeho nabi mu makambi barimwo mu gihugu ca kenya ido n'ido kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu Raymond Nzimana turabahaye ikaze mu gihugu cyacu cy'u Burundi kirimwo amahoro umutekano terase nahiraja umwunganirizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati niwe yakiriye abo barundi bahungutse mu kubaha ibendera ry'uburundi ikimenyetso cy'uko basubiye mu gihugu c'amavukiro abo barundi bagizwe n'abantu bakuze cumi n'umunani hamwe n'abana bafise imyaka iri hagati ya cumi n'ibiri na cumi n'indwi bagera kuri mirongo itatu bose bava mu makomine agize intara ya kirundo nibo bashikanye ku gihugu cy'indege cya bujumbura nk'igihe cy'isaha zitandatu bavuye mu gihugu cya kenya bose barashima ko batahutse mu gihugu cyabo bakemeza ko kuba impunzi bitaryoshye felicien bahati yahunze mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu yemeza ko n'abandi bifuza gutahuka kuko babayeho mu buzima bubi abenshi baripfuza gushika ariko kumbure ntibirashoboka nabo nyine ngira bizoshoboka ariko je ndanezerewe cyane kuba nshitse nkongera gusubira mu gihugu cy'amavukiro kuba mu gihugu atari ikiwanyu uri mpunzi ni ibibazo birebire kandi igihugu cy'iwanyu gihari witwa impunzi mbega hari aho n'umunyagihugu kwanza wahabona ko nta n'agaciro ufise ni ukuvuga ngo ibibazo by'ubuhunzi ni byinshi kandi si byiza ni nacyo gituma twagerageje ngo turabe uburyo tugaruka vuba eka na mariya barutwa nayo yavuze ko yahunze ava muri komine bugabira intara ya kirundo umwaka w'ibihumbi bibiri kubera inzara yari yadutse muri iyo komine uyu mukenyezi afise umuryango ugizwe n'abantu ndwi avuga ko umubano mubi w'aho bari bahungiye ari wo watumye basaba gusubira mu gihugu cy'u Burundi nishimye yuko ngarutse mu gihugu nkasubira kuba mu nshuti n'abagenzi ashikayo barabayeho ikintu cyaje nyuma yaho n'abaturanyi baho nta muntu aja gutasha nta muntu avoma ngo ugiye gutasha n'inkoni ntutora udukwi ngo ucane n'impuzu nyinshi barazitwambuye abakavukire baho benshi dutasha ata mpuzu dufise tuca turasaba rero ati mudukundiye nimudusubize iwacu dusubire mu bihugu by'amavukiro tuzobaho kuko tuzobasanga natwe tuzobaho nk'uko nabo bariho mu bushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati bemeza ko icyo gikorwa ari urukurikirane rw'ibindi byakozwe mu gushyira mu ngiro amasezerano uburundi bwagiriraniye n'ishyirahamwe hcr ryitaho impunzi ryo gufasha kugira abarundi bashaka guhunguka batahukanwe terence nahiraj umwunganirizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati akavuga ko abahungutse atangorane bashikiramwo kuko basangaho amatongo yabo kujya abandi barundi bakigwa bagasubizwa mu byabo hanyuma bakora imirimo yabo niko n'abandi bimeze kira noneho nta kibazo cy'amatongo bafite kuko bumvise ko abenshi ari abagiye mu bihumbi cumi na gatanu kuva ico gihe naco mukaba muzi ko nyir'icyubahiro petero nkuru nziza yafashe ingo y'uko atatongo ry'umuntu n'umwe canke inzu yiwe canke ibintu vyohagira uwundi muntu ashobora kuvyigarurira n'uwo aba yarabikoze yoba yahonyanze amategeko yoca vyakwa atana urubanza rurinze kujaho nico gituma rero ni kubafasha mu vyo gufungura n'uko babandanya ku kivi kugira ngo barime bitegurire umwimbu wo ku mutasuro nk'uko abandi barundi bariko barabikora kiretse abo mirongo ine n'umunani bashitse kuri uyu wa gatatu abarundi ijana na mirongo umunani n'indwi nibo bitezwe kuzohunguka bava mu gihugu ca kenya muri kuno kwezi kw'indwi bakazoshika ku magenekerezo ya cumi na rimwe cumi n'umunani na mirongo ibiri na gatanu ya kuno kwezi ibiharuro biva mu ishyirahamwe ryitaye impunzi ya rcr ryemeza ko gushika kuwa mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani uburundi bwari bufise impunzi zingana n'ibihumbi amajana atatu na mirongo icenda na bitandatu na mirongo itanu n'umunani muri abo igihugu ca kenya kikaba gifise impunzi z'abarundi zingana n'ibihumbi cumi na bitatu n'amajana abiri ni mu gihe iryo shirahamwe ryemeza ko gushika ku wa gatatu kwezi kw'indwi hari yamaze guhunguka abarundi bangana n'ibihumbi mirongo itatu na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri na babiri bakaba bagizwe n'imiryango ibihumbi cumi na kimwe n'amajana atanu na mirongo icenda ibujumbura remonzi imana ijwi rya amerika mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri uyu mwanya twumviriza umumenyeshamakuru wacu jean claude munyandinda akurikiranira hafi ivyerekeye inkino atubwire ku nkino za kimwe ca kane c'igikombe c'isi yose kiriko kibera mu gihugu c'uburusiya zitegekanijwe ku munsi wa gatanu n'umunsi wa gatandatu w'indwi turimwo kuri uyu wa gatanu haratangira urugamba rukomeye ku makipe umunani asigaye mu gikombe c'isi mu burusiya ku ntera ya kimwe cya kane kirangiza nta kipe ya kana irimo ari nayo mpamvu n'aba bahanga mu kuraguza umutwe badashobora kwihanukira ngo bahagarare ku maguru yabo abiri ngo bavuge amakipe ane azasimbuka urukiramende akinjira muri kimwe cya kabiri kirangiza ku wa gatanu guhera isaa kumi ku isaha yo mu rwanda no mu burundi ikipe y'igihugu y'ubufaransa izahura na irigwe bizaba ari ishiraniro kuko ubufaransa bukeneye kwereka isi ko ibyashobotse mu myaka makumyabiri ishize batwara iki gikombe bishobora kwisubiramo ku rundi ruhande irigwe ya Luis Suarez, Edson Cavani, Diego Godin na bagenzi babo bavuga ko nta cyababuza gukuramo Ubufaransa ndetse kuri bo ingofero ya mbere ni ku mukino wa nyuma. Nyuma y'uyu mukino wa Irigwe n'Ubufaransa hazakurikiraho uwa Brezil n'Ububirigi guhera isaa mbiri. Gushidikanya no kutemeza byaranze ikipe y'igihugu ya Brezil mu ntangiriro y'imikino mu majonjora byamaze kuvugutirwa umuti. ikimenyimenyi ni uko neymar de santos junior da silva na bagenzi be basezereye mexique ku buryo butagoranye muri kimwe cy'umunani kirangiza ibyo byose ariko ntabwo bitera ubwoba amashitani y'umutuku ayobowe na eden hazard bamaze gutsinda imikino yabo yose bakinnye uko ari ine kuva iki gikombe cy'isi cyo mu burusiya cyatangira indi mikino ibiri ya kimwe cya kane kirangiza iteganyijwe kuwa gatandatu isaa kumi ubwongereza buzamanukana mu kibuga n'ikipe y'igihugu ya suwede aho harikeni na bagenzi be bafite inshingano zo kwibagiza abongereza inzozi mbi bamazemo imyaka myinshi ziterwa n'uko ikipe yabo y'igihugu ikunze kugarukira hafi hashoboka mu marushanwa mpuzamahanga gusa ikipe y'igihugu ya suwede idafite izina runaka ry'icyamamare igenderaho ifite iturufu y'umukino ushyize hamwe ku buryo nta gitangaza ko ishobora kwifashisha inkoni yakubitishije abasuwisi muri kimwe cy'umunani kirangiza igakuramo n'ubwongereza guhera isaa mbiri bizaba ari ibicika hagati y'uburusiya na korowasiya kuba bazaba bakinira mu rugo imbere y'abafana babo kuba barasezereye igihangange nka esipanye biratuma ikipe y'igihugu y'uburusiya irushaho kwigirira icyizere cy'uko nta kipe yayitera ubwoba luka modric mario manzukic na bagenzi babo biteguye gukubita ahababaza abarusiya bakabakura mu irushanwa ririmo kubera iwabo mu rugo imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza muri iki gikombe cy'isi iteganyijwe kuwa kabiri ndetse no kuwa gatatu mu cyumweru gitaha ikipe izarokoka hagati ya irigwe n'ubufaransa izahita ihura n'izatsinda hagati ya brezil n'ububirigi hanyuma uzakomeza hagati ya suwede n'ubwongereza acakirane n'ikipe izaba yatsinze hagati ya korowasiya n'uburusiya yari claude munyandinda i kigali ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ku igenekerezo rya cumi n'irindwi ryo ku kwezi kwa gatanu abanyagihugu baritabye amatora yo gutora yego canke oya ibwirizwa shingiro rihinyanyura ibiringo umukuru w'igihugu aguma ku butegetsi ku buryo ikiringo kimwe kizova ku myaka itanu kikaja ku myaka indwi ari navyo bishobora guha uburenganzira perezida Pierre Nkurunziza bwo gusubira kwitoza mu biringo bibiri mu bindi bishasha biri muri iryo bwirizwa shingiro ni ububasha busumbirije buhabwa umukuru w'igihugu mu gihe uburenganzira bw'abitoza ku gatwe kabo hamwe n'inani buzogabanuka zimwe mu ngingo zizohindurwa muri iryo bwirizwa shingiro zirateka ubiri n'amasezerano yo gusangira ubutegetsi yatewe ko gikumu yarusha yanafashije kurangiza ingwano nk'uko umurwi w'igihugu ujejwe gutunganya amatora wabitangaje abanyagihugu bashika kuri mirongo irindwi na batatu ku ijana ku banyagihugu imiliyoni zine n'ibice indwi batoye ego mu gihe cumi n'icenda ku ijana batoye oya ivyo bivuga rero ko perezida pierre nkurunziza yatanguye gutwara uburundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ashobora gutwara gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane yamara ayo matora yarabayemo amahinyu nk'uko umuvugizi wa departema ya leta ya amerika heather nuwat yabishikirije mu itangazo agira ati leta z'ubumwe za amerika zasanze ayo matora atakoreshejwe ku mugaragaro kandi yabaye mu gihe amaradiyo akomeye yari yugawe kandi habaye utwigoro two guhimiriza abanyagihugu gutora leta yararetse abatavuga rumwe nayo bariyamiriza mu buryo bukomeye mu kiringo c'indwi zibiri ibikorwa vyo kwiyamamaza vyamaze yamara ngo abatari bake bashigikiye umugambi wo gutora oya baraburabujwe bongera baratuzwa mu mezi imbere y'ayo matora ku buryo abanyagihugu batari bake bagiye gutora bafise ubwoba vyongeye kubona ata barorerezi bigenga bagenduje ayo matora biratuma ivyavuye muri ayo matora bitizigirwa leta zunze ubumwe za amerika zirateye amakenga n'ukuntu ihinyanyurwa ry'iryo bwirizwa shingiro rishobora gutuma rizofatwa nk'akaryo ko guhindura ibiringo vy'umukuru w'igihugu habe nuwat yagize ati turibukije umugambi umugambwe uri ku butegetsi wemeje wo kubahiriza ubwigenge bwo gushikiriza ivyiyumviro gushinga amashirahamwe hamwe no kugira amakoraniro ati leta z'ubumwe za amerika zirashigikiye abarundi kandi zirafise akizero ka kazoza keza ku barundi n'ubuzima bwiza bazogira mu vyerekeye ubutunzi bukomeye umutekano hamwe n'umwidegemvyo
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo muri aka kanya bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.